Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muri ko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na fide niyo ngabo hano i washington abadandaza bato bato b'imakamba mu burundi ari banezerewe nuko leta ifashe ingingo yo kugurisha amahera y'agaciro mu mabanki bavuga ko iyo ngingo atakinini irabafasha gushika ubu ntawo kunguka kuko abenegihugu nta mahera usanga menshi bafise iyo ubizanye bizinze ukabishyira ku giciro kinini ntibagushorera kuko nta mafaranga baba bafise
uyu ni umwe muri abo badandaza amerika kuri uyu wa kane yatangaje ko yiteguye kuba umuhuza mu biganiro hagati ya leta ya sudani n'abo bahanganye mu ntambara muri kongo abanyagihugu bo muri teritwari ya nyiragongo batekewe n'ubwoba bwa M23 iriko yitegura gutera igisagara ca goma idonido ry'amakuru avuga hirya no hino ku isi amerika kuri wa kane yatangaje ko yiteguye kuba umuhuza mu biganiro hagati ya leta ya sudani n'abo bahanganye mu ntambara gusa isaba ko babanza kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara nk'uko bavyemeye mu biganiro biheruka amerika na arabiya saudite vyabafashijemwo geoffrey mutagoma arabandanya inkuru umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika abinyujije mu itangazo yavuze ko amerika na arabiya sawudite byiteguye gusobokura ubuhuza mu biganiro bigamije kurangiza burundu ikibazo cy'impande zishyamiranye muri sudani gusa avuga ko bikeneye ko abashyamiranye berekana mu bikorwa ko bubahirije ihagarikwa ry'imirwano ibi bibaye mu gihe hashize umunsi umwe igisirikare cya sudani gisohotse mu mishyikirano nyuma yo gushinja umutwe wa rsf w'abigometse kuri leta kwica amasezerano inshuro nyinshi impande zombi zashyize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara tariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa gatanu zongera kuyongeraho indi minsi itanu tariki ya makumyabiri n'icyenda z'uko kwezi kugira ngo bemerere abakora ibikorwa by'ubutabazi kubigeza ku babukeneye amerika na arabiya sawudite bikurikiranira hafi y'iyubahirizwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara muri sudani bivuga ko impande zombi zayarenzeho hagati aho abagize akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye bateranye kuwa gatatu babisabwe n'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres bamara isaha imwe n'igice mu muhezo ni ubwa gatanu atumije inama nk'iyi mu myaka irenga itanu amaze kuri uyu mwanya stefan dujarik umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa onu yabwiye abanyamakuru ko iyo nama yaganiraga ku kibazo kibibera muri sudani
urakoze geoffrey kuri iyo nkuru sentare muri senegal yambitse izera umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi usman sonko icaha co gufata ku nguvu ubutungane bwamugumije ko icaha bwise guhenda ugwaruka yaciriwe umunyururu w'imyaka ibiri idonido na eugene mukankusi Usman Sonko w'imyaka mirongo ine n'umunani yashinjwaga gufata ku ngufu n'umugore wakoraga mu cyumba cya masaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe no kumukangisha urupfu yarabihakanye kandi yagiye adurumbanya iburanisha urubanza rwe rwateje imyigaragambyo yajemo urugomo ku mihanda yo muri senegali aho abashyigikiye sonko bamaganye ibyaha aregwa bavuga ko ari politiki yari ibyihishe inyuma guverinoma yo hamwe n'urwego rw'ubutabera ibyo birabihakana amahame itora rigenderaho abuza umuntu wahamijwe icyaha cy'urugomo kwiyamamariza umwanya w'ubuyobozi muri politiki mu buryo butandukanye sonko yajuririye igifungo gisubitse cy'amezi atandatu ku cyaha cyo gusebanya ingaruka icyo gihano gitandukanye kizagira kuri kandidatire ye ku mwanya wa perezida ntizari zasobanuka
aya makuru yose agezwe ko hirya hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderese za youtube yacu ig na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini duhere mu burundi abadandaza bato bato bo mu ntara y'amakamba bari banezerewe nuko leta ifashe ingingo yo kugurisha amahera y'agaciro mu mabanki isiringi bakoresha mu kurangura muri tanzania yari ryakorotse ariko ntibyamaze akanya iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika n'abakunzi bayo mu burundi tubishikirizwa na thierry vendayishimiye bamwe mu badandaza bato bato bo mu ntara y'amakamba barangurira mu gihugu ca tanzania ibirato impuzu zimwe zimwe ibifungurwa inka imikeke n'indagara kugira ngo bashobore kurangura bavunja amafaranga y'amarundi mu mashiringi y'itanzaniya uku kuyavunja bigakorwa n'abantu kandi ntibikurikize agaciro k'amahera ufatiye ku banki nkuru z'ivyo bihugu bisunga hanini ukugene idolari riba rivunjwa nko mu gihe ifaranga ry'uburundi riba rivunjwa rimwe n'ibice mirongo ibiri na bibiri by'amashiringi mu banki nkuru y'igihugu ku masoko atazwi n'amategeko usanga rigeze kuri rimwe n'ibice mirongo umunani na bitanu canke arenga imbere y'uko banki nkuru ya repubulika y'u Burundi ishira ku isoko amafaranga y'agaciro kugira ngo uronke amashiringi ijana y'amatanzaniya watanga hafi amajana abiri y'amarundi iyo ngingo ifashwe abarangurira muri tanzaniya bariruhukije nyanduye erike adandaza imatera arangurira itanzaniya ishiringi idufashe hajyaho leta avugiye byari byakorotse riva ku ijana na mirongo umunani n'icenda rija ku ijana na mirongo itandatu aho twaranezerewe cyane kandi natwe twaroroherwa cyane mugabo haheze akanya gatoya twaziye twumva yuko ishiringi rivuye ku ijana na mirongo itandatu rigiye ku ijana na mirongo umunani rero kugeza ino saha ntituramenya imvuga kandi twari twumvise ko ibintu bigiye gukoroka n'ifasha yotamu adandaza imikeke n'indagara biva i tanzaniya yongera ko hari aho baja kurangura bakabura uwufise amashiringi kugira ngo abavunjire ubundi bwo ibintu bigitera bitukumira ntibitworoheye kuko urashobora kugenda kurangura nturonke icyo uranguza izo shiri ntuzironke cyangwa izo dorari ntuzironke ugasanga urabuze umuzigo muri iyo nzira uyu mukenyezi rukundo adandaza indagara mu isoko imakamba nawe agira ati ubu buryo bwo kuvunja biratwiciye urudandaza twebwe ntibitworohera kubera iby'agaciro yego leta yaravuze yuko ibiciro byororokijwe mugabo abatuvunjira siko bimeze bene batuvunjira uko bumva biyumva umenga umega urushinge barugize nk'urucuruzwa ko bumva bishakiye abavunja bitwaza idolari mu kuduza igiciro c'ishiringi urashobora kugenda uno munsi bavuga ngo leta igiciro cyagabanutse mugabo wagenda ugasanga bo bakubwira ati idolari yaduze igiciro cyaduze uno munsi uvunje ijana na mirongo itandatu ejo kuyonjana na mirongo irindwi ubwiye ugarutse hamwe uvuga ati nge mvunjure amahera nasigaranye ubwira ndonke ngene ndiha oberi ndihe no mu nzira usanga wuciye uvunja hejuru gusumba yajya uwanze wowe ugarutse baguha makeyi no kuko wavunje nk'ijana n'irindwi mbere bavuga ati tuguha ijana n'itanu uwo mukenyezi w'umudandaza ati kuduga kw'ikori ku kiro c'amafi ntaco vyari bivuze rero twasaba leta no kubitworohereza idufashe byerekeye byo kuvunja ituronderera ahantu hamenywa n'amategeko nk'uko tumenye igiciro gihagaze uku kandi bivuye ku mpamvu y'amadolari apana kuva ku mpamvu y'abavunjayi bakora ku nyungu zabo uko kuzimba kw'amashiringi bituma n'ibidandazwa bizimba bigatuma bataronka abaguzi ikiro c'indagara coguzwe ibihumbi mirongo ibiri canke mirongo itatu ubu gica kigurwa ibihumbi mirongo itanu n'imfasha yotamu ati ntitucunguka ntawo kunguka kuko abenegihugu nta mahera usanga menshi bafise iyo ubizanye bizinde ukabishyira ku giciro kinini ntibagushorera kuko nta mafaranga baba bafise nicyo gituma udashobora kuronka umukiriya wunguka igihe uri kuradandaza rero nturonka umukiriya gushorera kubera biba bizimbye abo badandaza basaba ko bokoroherezwa cane cane mu kuvunja amashiringi n'imfasha yotamu ati bashire ku masoko ibiro vya leta vyobafasha kuvunja batazimbwe ibisanzwe ko leta ivuga yuko amadolari yoba yarabonetse azimbutse yoraba umuntu wayo hanyuma ikugurura nka biro nk'ahantu hari isoko dukunda kuranguriramwo avunja ayo mashiringi igashyiraho n'umuntu wayo nyene yoba adandaza ayo madolari kugira ngo tugiye kurondera iryo turondera tuje tuzironka tworohewe jacob karisa arongoye ishirahamwe ry'abadandaza bo mu ishirahamwe ry'ibihugu vya afurika y'ubuseruko haremeza ko abadandaza bahomba mu gihe baba bariko baravunja muri ubwo buryo ugiye guhinduza ifaranga katubwira iry'i Burundi ukarishyira mu Tanzania umudandaza atakaza icumi ku ijana ya valere y'iryo faranga twakoze estimasiyo dusanga dutakaza hafi miliyari zigera muri eshanu muri rusange kubera ko kugenda ugahinduza amafaranga y'u Burundi ukayashyira mu matanzaniya yawe nangwa gufata amatanzaniya ukayashyira mu marundi icyo gihe umudandaza abatakaza kubera ko umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe mu ishirahamwe ry'ibihugu vya afurika y'ubuseruko watevye hari yindi nzira bariko bariga ariko uretse n'ibyo hari iyindi yindi porogaramu ya banki ya afurika yo bita afurikisi banki ari banki ishinzwe imporotasiyo egisiporotasiyo niba uh, ujyanye poroduwi zivuye i burundi ukazijyana i bugande ko bakwishyura mu marundi nangwa se waba ujyanye ikintu gikuye i bugande ukakijyana i burundi wakwishyurwa mu magande kugira ngo bagabanye icyo gihombo byari biteganijwe ko gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bya afurika y'ubuseruko bitangura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ariko ntibyashobotse nubwo abarongoye ibyo bihugu bari bihaye ihangiro ryo kubishira mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane jacob karisa wati urabye intambwe umwiteguro ugeze ko no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu hazoshika uwo mugambi utaraja mu ngiro ariko abo mu ishirahamwe ry'abadandaza babandanya basaba abegwa n'ico kibazo gukora vuba na bwangu kugira ngo ifaranga rimwe mu bihugu bya afurika y'ubuseruko ritangure gukora abadandaza babone kwiruhutsa urwo ruhombo bamamwo
muri kongo abanyagihugu bo muri teritwari ya nyiragongo bateye ubwoba no kubona abagwanyi b'umugwi wa M23 bashobora kuba bitegurira gutera igisagara ca Goma ariko ubuyobozi bwa M23 burahakana ko butigeze bwongereza ingabo zabwo muri komine ya Kibumba inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera ingabo z'umutwe wa makumyabiri na gatatu zirashinjwa na leta ya kongo kuba zirimo kwisuganya muri komine ya kibumba iri muri teritwari ya nyiragongo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aha turi ni ikibumba ni hafi gato na hari ibyicaro by'ingabo z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba yase zo muri kenya na uganda twasanze abaturage ibikorwa by'ubucuruzi birakomeje ku isoko rya hano kibumba kandi n'abagenzi barimo kugenda abava rucuru bajya mu mujyi wa goma abandi bava goma na nyiragongo bajya mu teritwari ya rucuru na beni ku mihanda kandi hari amabariyeri menshi yose ariho ingabo za kongo frdc n'abarwanyi bazwi nka wazalendu bashyizweho mu gufasha leta kurwanya emu makumyabiri na gatatu gusa nta sura y'intambara umuntu ashobora kuhabona ariko umuturage waganiye n'ijwi rya amerika utashatse ko izina rye rimenyekana yadusobanuriye agira ati nibyo turi kubibona na nijoro tukabona abantu bari kwambuka bo tutazi neza mbega tukabona ari ingabo ziturutse mu rwanda nibyo turi gusigara turi kubona M23 iri kwinjira mu inote na muri congo oro bari bavuze ke baratashye mbe turi kubabona te n'abari kwinjira te nino muri congo nibyo nibyo ni ingabo z'u rwanda kuba turi kubabona twewe twenyine tukihisha kweri tukababona kundu kwa bari kwambuka imipaka bakinjira no muri congo mbega ntacyo twavuga muri aka gace ubu nta munyamakuru wemerewe kugira akazi kose akorera nta ruhushya rw'ubuyobozi bw'intara afite bose ni bamwe muzungu ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri komine ya kibumba uyu yemeza ko mu makumyabiri na gatatu ntaho yagiye teritwari ya nyiragongo ni teritwari yihatikenye mupaka na kihugo cyo mu rwanda kihugo cyo mu rwanda akituma abasoda n'abasoda abaturuka mu kibumba na buhumba ariko atutinya kubera bafite na birindiro byabo imbunda zabo zinenenene na bindi bintu atutinya kubanga jeru wa nyangoma noneho baturage bari mu wasiwasi abuyira ngo ubutacya buyira ngo ubutacya emu makumyabiri na gatatu irahakana ko itarimo kongera abasirikare bayo muri nyiragongo ahubwo ko leta irimo gukoresha uburyo bwose mu gushaka kuyirwanya binyuze mu nzira y'intambara twavuganye na lawrence kanyuka umuvugizi wa politiki wa emu makumyabiri na gatatu M23 yarekuye intwaro tariki irindwi ukwezi kwa gatatu twavuye mu birindiro byacu yewe na perezida Joao Lorenzo yabyemeje ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ariko leta ya Kongo ivuga ko turimo kongera ibirindiro byacu ndetse n'intwaro mu duce twa Kibumba ibyo byose ni ukubeshya ahubwo irimo gukoresha imitwe yose ndetse n'inzira zose zishoboka mu kugira ngo baturwanye kuko urabona FRDC na guverinoma ya Kongo bananiwe gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano haba mu burasirazuba ndetse no mu burengerazuba mu itangazo cyakoze igisirikare cya kongo FARDC kirashinja rdf ingabo z'u rwanda kuba yongeye kohereza ingabo zayo ku bwinshi muri teritwari ya nyiragongo muri komine ya kibumba hafi gato n'umujyi wa goma mu gufasha abarwanyi b'inyeshyamba zayo makumyabiri na gatatu pendant que tous les observateurs et pris de paix s'attendent mu gihe twese twari twiteze ko amasezerano y'i rwanda ndetse no muri angola agomba gushyirwa mu bikorwa emu makumyabiri na gatatu igashyira intwaro zayo hasi ubu frdc iramenyesha ko emu makumyabiri na gatatu ifatanyije na rdf igisirikare cy'u rwanda barimo kongera ingabo zabo mu duce twa kibumba muri nyiragongo ndetse na rugari muri teritwari ya rucuru kandi aho ngaho bashize ibirindiro byabo bikuru utwo duce ni udusanzwe turimo ingabo za yase umugambi wabo ni ugutera umujyi wa goma
la ville de Goma est accentuée.
agaruka ku byo FARDC ishinja u Rwanda mu gutanga ubufasha bwa gisirikare kuri M makumyabiri na gatatu Lawrence Kanyuka abyita amatakirangoyi ibyo byavuzwe kuva kera kandi ntibyashize iyo bavuga M23 bakavuga u Rwanda ari rwo nyine RDF twe ntabyo duha agaciro habe na gato kuko nta gihe batabivuga kandi mbibutse ko yari amatakirangoyi ku ruhande rwa FARDC irimo gukoresha kugira ngo M23 tudakomeza guharanira uburenganzira bw'abaturage abafite amatelefoni kuki nta video bafata cyangwa amafoto ngo bereke abantu uburyo RDF ziri kwinjira muri Kongo ahubwo FRDC irimo gushakisha inzira zose zo guhisha umubano ifitanye na FDLR hagati y'ibyo kwitana ba mwana birakomeje ku mpande zishyamiranye mu burasirazuba bwa kongo ingabo za kongo frdc zishinja m makumyabiri na gatatu kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu bya yase yo gushyira intwaro hasi ku ruhande rwayo m makumyabiri na gatatu ivuga ko leta ya kinshasa ifatanya n'imitwe ishinjwa gukora ubwicanyi bw'indengakamere irimo fdlr na mayi mayi mu burasirazuba bw'igihugu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
urakoze jimmy shukurani kuri icyo kiganiro tubandanize ku kiganiro bunganguka ubuzima utegurirwa kongera mugashyikirizwa na mugenzi wacu eugene mukanguzi
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima indwara ya hepatite ni iki ni mbi ku ruhe rwego mu kiganiro turareba bimwe mu bisubizo kuri iyi ngingo inzobere mu buvuzi iradufasha gusobanukirwa na virusi ya hepatite ndetse n'uburyo wayirinda turaza no kumenya byinshi kuri asima indwara yibasira ababarirwa muri za miliyoni ku isi urubyiruko rwo muri australia rurimo guhabwa ubufasha mu by'ubuzima bwo mu mutwe binyuze mu ikoranabuhanga ry'amajwi n'amashusho izi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho muri kiganiro bungabunga ubuzima ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima deogenia mukankusi hepatite ni indwara y'ukubyimba k'umwijima akenshi bayita indwara ituje bitewe n'uko abantu benshi barwaye hepatite badahita bamenya ko bayanduye cyangwa se bakagaragaza ibimenyetso byoroheje hepatite ishobora guturuka ku burwayi bumwe na bumwe kwangirika k'umwijima biturutse ku nzoga cyangwa uburozi ubundi kenshi bikaba byanaturuka kuri virusi hari ubwoko butanu butandukanye bw'indwara iterwa na virusi ya hepatite ari bwo a b c d na e ishami rya onu ryita ku buzima wems rivuga ko abantu bagera muri miliyoni mirongo cyenda n'imwe muri afurika babana na hepatite yo mu bwoko bwa b cyangwa se iyo mu bwa c ari nazo zica benshi kurusha ubundi bwoko bwa hepatite hepatite yo mu bwoko bwa a n'iyo mu bwa e zirakwirakwira binyuze mu mafunguro n'amazi bihumanya naho hepatite d yo ntikunze kuboneka cyane kandi abantu bayirwara biturutse kuri hepatite b
indwara ya hepatite ni ukubabuka k'umwijima guturutse ku bwandu bunyuranye bwa virusi cyangwa se izindi mpamvu zitewe n'ubwo bwandu yandurira mu guhuza amaraso n'uwanduye cyangwa se andi matembabuzi ava mu mubiri we kandi abayirwaye baba bafite ibyago byo kurwara indwara ya shirozisi ndetse na kanseri y'umwijima muri afurika ubwoko bwa hepatite bwiganje ni ubwa b na c kandi abayirwaye babarurirwa muri za miliyoni nk'uko bitangazwa n'ishami rya loni ryita ku buzima oms oms igereranya ko ku isi yose abantu babarirwa muri miliyari ebyiri banduye indwara y'umwijima ya hepatite y'ubwoko bwa b abagera kuri miliyoni magana atatu na mirongo itanu iyi ndwara yamaze kubabamo karande aho miliyoni mirongo itandatu n'eshanu muri bo ari abo muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara uganda ni kimwe mu bihugu byibasiwe cyane n'iyi ndwara hamwe n'ubwandu bwa hepatite b buri ku rugero rwa kane n'ibice bitatu ku ijana mu bakuze
ubwandu bwa hepatite b muri uganda buri hafi ku ijanisha ry'icumi ku ijana ariko bigenda bihinduka kuri buri karere kuva kuri kane ku ijana mu gice cy'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwa uganda uganda kugera kuri makumyabiri na gatanu ku ijana mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu gusuzuma ugasanganwa indwara ya hepatite b bishobora kuba intandaro yo guhabwa akato n'ihezwa Derrick Zabayo umunyeshuri wa kaminuza uhanganye n'iyi ndwara yamenye ko ayirwaye mu nzira igoye nyuma y'aho kwipimisha bigizwe itegeko ku bitaro bya kaminuza
ni mu mezi abiri ashize ubwo najyaga ku bitaro bya kaminuza kwisuzumisha ndavuga nti reka nipimishe ndebe uko mpagaze ku bw'ibyago nasanze naranduye najyaga numva ibimenyetso byayo kandi hafi ya byose mirongo icyenda n'icyenda ku ijana nari mbifite benshi mu bantu rubanda rufite imyumvire mibi kuri iyi ndwara ndetse hari n'abatangira kukwitaza rutamaguzi emmanuel umuyobozi w'umuryango hepatitis aid organization avuga ko indi ngorane abarwayi bahura nayo ari uburyo bwa mikoro buhenze ubuvuzi bwa hepatite b busaba
turacyafite ikibazo gikomeye mu bijyanye n'ubuvuzi cyangwa imiti ya hepatite c kubera ko ihenze cyane uganda yatangije urugamba rwo kurwanya iyi ndwara rushingiye cyane cyane ku gukingira abana bakivuka n'ibindi byiciro by'abaturage byugarijwe cyane kurusha ibindi urugamba rwo kurwanya hepatite b muri uganda rurakomeje ariko ku bakozi b'urwego rw'ubuvuzi ndetse n'abanduye iyi ndwara bizera ko kongera ubukangurambaga no kwigisha abantu amaherezo ari byo bizafasha mu gutsinda uru rugamba no kurokora ubuzima
uhangayikishwa bingana iki na virusi ya hepatite by'umwihariko mu gihe uhuye n'umukunzi mushya ni izihe ntambwe utera mu kwirinda ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye Kinshasa ibi ni ibitekerezo bamwe muri mwe mwatanze ku rubuga rwa facebook ku byerekeranye n'indwara ya virusi ya hepatite hepatite on l'appelle hepatite b c'est une maladie Uh, qui est caractérisée par les gonflements de foie.
Hepatite yitwa hepatite B ni indwara irangwa no kubyimba k'umwijima. Umwijima rero ubyimbiramo imbere. Hari udukoko dutera uko kubyimba k'umwijima.
Je suis préoccupé par cette maladie car c'est une maladie euh...
mpangayikishijwe n'iyi ndwara kubera ari indwara nk'izindi ni indwara ifata kandi ikica abantu ndetse yahitanye umwe mu bavandimwe banjye irampangayikishije cyane kandi ndimo ndagerageza kuyimenyaho byinshi niba nawe hari amakuru yifiteho wamfasha cyangwa ugafasha abaturage kubimenya byimbitse
ni indwara impangayikishije cyane kandi ikirenze kuri ibyo abantu benshi ntibazi ko iyo ndwara ibaho abanyekongo n'abanyakinshasa by'umwihariko banywa inzoga bafite ibimenyetso bya hepatite ariko ntibazi ko mu mubiri wabo bafite iyi ndwara rero impungenge mfite ni uko iyi virusi itazwi kandi hari impfu nyinshi zishobora kurushaho kwiyongera niba tudasobanuriye abaturage neza iby'iyi ndwara
kugira ngo tubashe kwirinda kwandura iyi virusi ni ngombwa ko twitondera uko dukoresha ibyuma bikomeretsa kubera ko iyi ni indwara yandurira mu gukoranaho cyangwa mu kugira aho amaraso yawe ahurira n'amaraso y'uwayanduye kandi rero nubwo tujya kwa muganga tugomba gukora ibishoboka byose ibikoresho bikomeretsa bikaba bisukuye kandi bigakoreshwa inshuro imwe tugomba gukora uko dushoboye tugakumira ubwandu bw'iyi ndwara buva ku babyeyi banduza abana babyara tugomba kandi kwikingiza ndetse amafunguro dufata n'amazi tunywa bikaba bisukuye
muganga Lauren kemuto ni umuganga ku bitaro hospital byo muri kenya aratubwira byinshi kuri iyi virusi ya hepatite
hepatitis B and C as a navuga ko hepatite zo mu bwoko bwa b na c arizo zikunze kugaragara tubirebye mu buryo bw'igereranya ry'uko bimeze mu burengerazuba bw'isi n'uko bihagaze ku mugabane wa afurika uzasanga bumwe mu bwoko nka hepatite a na e zandurira mu matembabuzi yo mu kanwa zidakunze kuboneka cyane muri utwo turere rero muri rusange hepatite b na c nizo zikunze kugaragara mu banyanigeriya n'abanyakenya ndetse n'abanyafurika muri rusange muri rusange indwara ya hepatite e ntabwo ifite ubukana bukabije akenshi ni indwara y'ubwayo yikumira bivuze ko igaragaza ibimenyetso rusange nk'ibicurane byoroheje nabyo bigeraho bikikiza icyakora ku bantu bamwe nk'abari mu cyiciro cy'abanyantege nke aha twavuga nk'abagore batwite n'abandi bafite ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse kuri bo iyi ndwara iza ikomeye ku buryo ishobora guteza n'ibibazo bikomeye by'ubuzima n'izindi ngaruka zikomeye nko guhagarara k'umwijima bishobora kuganisha ku rupfu rero ibimenyetso bya hepatite akenshi usanga biri rusange bijya gusa nk'iby'ibicurane hari ukugira umuriro kubabara umutwe kugira isesemi no kuruka ndetse no gutakaza ubushake bwo kurya ushobora no kubabara mu kiziba cy'inda mu gihe uburwayi bugeze ku ntera iri hejuru aho buba butangiye kugira ingaruka ku tunyangingo tw'umwijima wawe amaso yawe agenda ahinduka umuhondo cyangwa n'umubiri wawe ugahinduka uko iyo bugeze ku cyiciro kindi kirenzaho umurwayi atangira kwihagarika inkari zijimye uruhu rukeruruka ibijyanye n'intekerezo n'imikorere y'ubwonko nabyo bitangira guhinduka cyangwa bugatangira kugira ingaruka ku mikorere y'igice cy'ubwonko kigenga ibyiyumvo hakaza kuva amaraso nyuma hakaza kuvura kw'amaraso bidasanzwe ndetse n'umubiri ushobora kubyimba ku ndwara ya hepatite tuyivura mu buryo bwo kwita ku gukurikirana uyirwaye cyane cyane ko ufite ibimenyetso byoroheje tuvura ibyo bimenyetso tuvuge niba ufite umuriro tuguha umuti wa antibiyotike ugabanya umuriro niba uribwa tuguha imiti igabanya ububabare mu gihe umurwayi aruka binagaragara ko umubiri we watakaje amazi menshi tumuha imiti imwongerera amazi akanaryama akanaruhuka mu gihe bikenewe bisaba kandi kwirinda imiti yindi ishobora kwangiza umwijima mbese ukirinda kumuha imiti nka parasitamoro iyo igira ingaruka mbi ku mwijima ariko iyo urwaye nka hepatite b hari amahame yihariye ya kiganga agenderwaho mu kugutangiza imiti irwanya iyo virusi
ubuvuzi bwa asima kuri bose niyo nsanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya asima ku isi yose muri uyu mwaka uwo munsi wagenewe kumenyekanisha indwara ya asima ku isi asima ni indwara irangwa no kubyimba kw'inzira y'ubuhumekero ikifunga ndetse inyuma hakabyimba ibyo bitera ubwiyongere bw'igikororwa bigatuma bigorana cyane guhumeka oms ivuga ko nibura abantu miliyoni magana abiri mirongo itandatu barwara sima ku isi yose ni indwara uyirwaye amarana igihe kirekire ndetse yibasira abana n'abakuze kandi akenshi ikaba indwara idakira mu bana abaturage bo mu bihugu bikennye nibo bagira impfu nyinshi zitewe n'iyi ndwara biturutse ku kubura uburyo bwo kwisuzumisha ndetse n'ubuvuzi mu bimenyetso bya asima harimo gukorora guhirita guhera umwuka no kubabara mu gatuza kandi bikunda gukomera cyane mu masaha y'ijoro cyangwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri gufatwa na asima bituruka ku mbarutso nyinshi zirimo umukungugu umwotsi umwuka uturuka ku ndabyo ku bwoya bw'inyamaswa ndetse n'ubwandu bwa virusi inzobere zivuga ko umuti unyuzwa mu nzira z'ubuhumekero ufasha mu kugabanya ibimenyetso bya asima ugafasha umurwayi kongera kumera neza agasubira mu buzima busanzwe kwirinda ibikoma imbarutso ya asima nabyo bifasha mu kugabanya ibimenyetso by'iyi ndwara ya asima urubyiruko rw'i Darwin muri Australia rurimo kubona ubuvuzi bw'indwara yo mu mutwe hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amajwi n'amashusho bambara isakazamajwi bakareba n'amashusho ngo babashe kwihera ijisho isi nshya y'ikoranabuhanga yahanzwe hashingiwe ku migenzo n'imico gakondo tubikurikire
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye tubashimira rero kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mu kurindira mwese mugira ibihe byiza